Iri ni ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC ku makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri iyi saha kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo uyu munsi kuwa kabiri itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi turabona yuko umenga hariho ishaka ry'uko ibyo biba biriko biragenda nabi vyokosorwa duca turavuga duti reka dusimbe gatoyi turabe ubwo ni madame Alice Nzomukunda yahoze ari icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba ayoboye umugambwe ADR avuga ku catumye atahuka mu gihugu iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya nyamara reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloysi Bigirimana uramutse neza Aloysi tubwire amakuru udufitiye kuri iyi saha
barakoze fideli niyo ngabo tuyahere aho hakurya muri kongo leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yahakanye irarengwa ko idashobora kugira amatohoza ku bwicanyi bwagaragaye mu masanamu ya videwo amasanamu yasohowe ku mbuga ngurukanabumenyi mu mpera z'indwi turangije yerekana abasirikare bayo bica abasivile mu ntara ya kasayi ni nyuma y'aho ibihugu by'ubufaransa leta z'ubumwe za amerika n'ishyirahamwe mpuzamakunguni basabiye leta ya kongo gutanguza amatohoza yihuta kugira abagize ubwo bwicanyi bagaragare kandi bahanwe leta ya kongo yisigura ivuga ko ayo mavideo ari rementanya kandi ko atari ahayo gucira urubanza abo basirikare ahubwo abo batazwi bayagiriza aribo bakwiye kwerekana ivyemeza kugira abazokwagira bazohanwe mwamenya ko mu ntara ya kasayi havutse umuhari urwanya leta kuva mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu inyuma yaho hiciwe kamwina nsapu ni umukuru wa bumwe mu bwoko muri ako karere mu kwezi k'umunani ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nyene abantu bashika amajana abiri nibo bavuga ko bamaze kuhasiga ubuzima kuva ico gihe ibitungwa muri somaliya biriko birapfa ku bwinshi ku bw'uruzuba n'ubugaragwa byatewe n'uko imvura imaze igihe kitari gito itarwa mu ntara ya somalilande yonyine mirongo ine ku ijana by'impene hamwe n'intama ziramaze gufa ni ukuvuga ibitungwa biharugwa ku miliyoni icumi havugwa ko mu gihe imvura itorwa muri uku kwezi kwa kane kuza abanyagihugu bahora bikora kuri ibyo bitungwa bashobora nabo gutandukirwa bagapfa ishyirahamwe mpuzamakungu rigabisha ko hashobora kuba amafa muri somaliya kandi rikavuga ko abantu barenga imiliyoni zitandatu bakeneye imfashanyo z'ibifungurwa zihuta umurwi ushinzwe gukurikirana iby'uruzuba muri somaliya ushikiriza ko abantu mirongo ine bamaze kwicwa n'inzara mu ntara ya somaliland gushika ubu ku mamiliyoni y'abanyesomaliya kubaho muri iki gihe cy'ubugaragwa n'uruzuba bisa no kwiruka n'umwanya w'ubuzima tukivuga ku bibazo by'ibiza inzara yiyongeye ku zindi ngorane mu gihugu cya sudani yo mu manuko ibyo bitangazwa n'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho abana unicef ishami rya oni rigejwe ibifungurwa n'uburimyi fao hamwe n'ishami rya oni rigejwe ibifungurwa ku isi ariryo pamu ayo mashyirahamwe atangaza ko intambara ugusenyuka k'ubutunzi hamwe n'ibiciro biri hejuru by'ibifungurwa n'umwimbu muke w'ibifungurwa ari byo byatumye haba ikibazo cy'ibifungurwa mu gihugu charles mcdonald umuvugizi w'ishyirahamwe pamu mu karere ko muri afurika yo mu buseruko avuga ko kubera intambara muri sudani yo mu buseruko bitoroshe ku bakozi bajejwe gutabara gushobora gushika mu bice abanyagihugu basinzikajwe n'inzara kubw'ibiharuro byashyizwe ahabona na leta ya sudani yo mu manuko hamwe n'ishyirahamwe oni abanyesudani yo mu manuko bagera ku miliyoni zitanu barageramiwe bikomeye n'ikibazo cyo kubura ibifungurwa kuva intambara isubiye rero kwaduka muri icyo gihugu cya sudani y'ubumanuko mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu abantu ibihumbi n'ibihumbi nibo bavuga yuko bamaze gufa hanze y'umugabane wa afurika abantu baharugwa mu bihumbi ejo ku munsi wa mbere barakoraniye mu mabarabara ari hanze y'inama nshingamateka y'ubwongereza igihe abashingamateka b'ubwongereza nyene bariko barihweza nimba perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yokwemererwa kugira urugendo muri ico gihugu tubibutse ko umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza theresa may yabaye umutegetsi wa mbere w'umunyamahanga yabonanye na trump i washington mu ngoro ya white house mu kwezi kwa mbere yavuyeyo atumiye trump kuzogendera ubwongereza no kubonana n'umwamikazi elizabeth wa kabiri mu mpera z'uyu mwaka turimo inama nshingamateka y'ubwongereza yakoranye inyuma y'aho abanyagihugu barenga umuriyoni umwe n'ibice umunani basinyiye urwandiko ku rubuga ngurukanabumenyi basaba leta guhagarika urwo rugendo rwa trump mu bwongereza mu nyuma y'aho abandi bashika ibihumbi amajana atatu baciye basinya urundi rwandiko bavuga ko bashyigikiye ko trump ajya mu bwongereza abo bigaragambya bavuga ko badashyigikiye imigambi ya trump mu kuvuga ko afise politiki yo gucanishamwo abanyagihugu kandi yanka abayisilamu Vitali Churkine ni inkuru ibandanya kuvugwa nu yari amaze igihe ari ambasaderi w'Uburusiya mu ishyirahamwe mpuzamakungoni yitavye inama giturumbuka ejo ku munsi wa mbere i New York hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika umunsi umwe gusa imbere y'uko aba yashikanye imyaka mirongo itandatu n'itanu y'amavuko ubushikiranganje bujeje umugenderanire bw'uburusiya bwamenyesheje amakuru yerekeye urupfu rwa Churkine mu itangazo nta byinshi ubwo bushikiranganje bwatangaje ku bijanye n'urupfu rwiwe Vitali Churkin yavukiye ku murwa mukuru w'Uburusiya i Moscow ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'igumbi kimwe amajana 1952 yatanguye gukora mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 974
urakoze yaroyiswe makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi abanyepolitike batatu barimo alice nzomukunda yahoze ari icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu baratahutse mu burundi inyuma y'igihe kitari gito bari bamaze hanze y'igihugu uretse alice nzomukunda hari matiyasi basabose na joseph ntidendereza bose uko ari batatu bahora bajejwe amabanga mu runani senarede ruhurikiyemo abagwanya ubutegetsi abo banyepolitike basigura ko batashe kwirabira uko ibyo babwirwa ko umutekano wagarutse ari ukuri ni inkuru bimenyesha amakuru wacu eroje wirikaneza abanyepolitike bashitse ku kibuga c'indege mpuzamahanga ca bujumbura nk'igihe c'isaha cumi n'imwe n'iminota mirongo ine n'itanu z'umugoroba ubaraba bari bakeye mu maso kandi bashajije baje bazananye n'abandi banyepolitike bari bitavye ibiganiro vyabereye arusha kuva kuwa kane gushika kuw'imana w'indwi iheze alice nzomukunda yahoze ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'umugambi wa der yabwiye abamenyesha amakuru ko yishimiye kugaruka imuhira uwo mupfasoni avuga ko atari yarahunze igihugu asigura ko icyatumye atahuka mu burundi ari umwizera afise ko umutekano ushobora kuba waragarutse nagomba gukosora gatoya ntitwahunze twari twaragiye nk'uko bisanzwe umuntu akorera mu mahanga aba hanze mu mahanga twaba mu mahanga rero hanyuma mugabo uko twagiye turakurikira ibyabaye mu gihugu by'umutekano muke byatumye rero uko twahora tugenda tugaruka duca tubanza gutenya gatoya ariko rero tuganiriye n'abandi muri ibi biganiro turabona yuko umenga hariho ishaka ry'uko ibyo biba biriko biragenda nabi byokosorwa duca turavuga duti reka dusimbe gatoya turabe turabe koko yuko hoba hari kiriko kirahinduka ku byo twumva kuko iyo uri hanze wumva ibintu byinshi cyane rero nicyo gituma twabize tuti izo ngorane twari ko turumva tubwiye bati ni ukuri nimuze mubyirabire tugira tutireka tubuze turabe hanyuma nitwasanga koko ari byiza rwose tuzoheza tugende twitunganye turabe yuko twashobora kugaruka kuba ino mbwa igihambaye kuri twebwe kwari uko dushobora kugenda tukagaruka nk'uko twahora tubigira kuva na kera ariko rero umuhuza w'abarundi asanga abanyepolitike by'ukuri bari barahunze edward uwimana ahamagarira abarundi bo mu mico itandukanye kubakira neza no kuboroheza mu bikorwa byabo bya politiki kakaba ari akajya gushimira abo bose bagize uruhara cyane cyane imigambi yaterereye wowe wese agiti atera kugira ngo abarundi bene wacu cyane cyane abanyepolitike bari bahunze bashobore gutahuka ubu nk'uko mubibona hakaba hariho abo ndetse tuje tuzananye ubunyene harimwo abahoze ari indongozi mu gihugu harimwo abanyepolitike musanzwe muzi hakaba ndetse n'abandi bari inyuma kandi batubwira ko bagiye kuza mu minsi ya vuba hari nabo twaje tuzanye ibintu byabo kugira ngo baze baze biboroheye baronkenguruka nshimira cyane cyane aba barundi bene wacu abanyepolitike bashoboye gutahuka dusaba yuko mubakirana ugweze eh, abanyamigambwe bakirana ugweze abenegihugu bakirana ugweze mubafashe muri ibi canke biriya baba bakeneye kugira ngo bashobore kubandanya ubuzima bwabo cyane cyane ibikorwa vya politiki umuhuza w'abarundi ashima kandi intambwe ibiganiro bihuza abarundi bigezeko twavuga yuko o, twakengurutse intambwe bigeze ko na cyane cyane yuko o, abavyitabye bose bavuga yuko bashaka gushira imbere umutima wo kubaka igihugu no kuvavanura n'ingendo yo kurondera ubutegetsi biciye eh, mu gikenye bakavuga kandi yuko o, o, bagiye kuja hamwe kugira ngo barabire hamwe byose bya batandukanya kugira ngo mu minsi iza ibiganiro bishobore gutora ah, inyishu o, irama ku bibazo biri mu Burundi abanyepolitike batatu batahutse kuri uyu wa mbere baje biyongera kuri Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi nawe nyene aherutse gutahuka mu gihugu mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka wa 2016 inyuma y'umwaka urenga yari amaze mu mahanga Alice Nzomukunda yigeze kubicegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu atahutse inyuma y'aho afutiwe co kimwe n'umugambwe wiwe atwara ADR mu runani Senarede ruhikiyemwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi Eroje Burikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc tuve mu burundi tuje mu rwanda aho sentare nkuru ya nyarugenge yategetse ejo kuwa mbere ko evode imena yahoze ari umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji bw'amatungo kamere apfungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze amara abandi bakozi babiri bagirizwa hamwe bo baraba barapfunzwe iby'agateganyo ibindi twumviriza umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa ibyari amarira n'agahinda ku bavandimwe ba bwana evode imena wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umutungo kamere byaje guhinduka ibyishimo umucamanza akimara gutangaza ko uyu mugabo asohorwa mu buroko agakurikiranwa ari hanze abavandimwe b'uyu wahoze ari minisitiri muri minisiteri y'umutungo kamere bagaragaye ku masura yishimye cyane baseka bahoberana mu cyumba cy'urukiko abandi bakorana mu kiganza nk'ikimenyetso cy'intsinzi abandi babwirana amagambo aca amarenga ko imana yari bari inyuma umucamanza mu gihe gisatira isaha yose asoma imisesengurire y'ibyemezo ku baburanyi bombi nta mpamvu n'imwe yasanze ikomeye yatuma bwane voda akomeza gukurikiranwa afunzwe ubushinjacyaha bumukurikiranye wowe na bagenzi be ibyaha byitonesha mu kunyereza umutungo wa leta gutanga inyandiko ku batazikwiye n'icyaha cy'inyandiko mpimbano umucamanza asoma iki cyemezo hari metere boniface nizeyimana wunganira imena gusa nta baregwa nta n'ubushinjacyaha ubushinjacyaha bwari bwasabiye abaregwa ko ari batatu gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu buvuga ko hari impamvu zikomeye zatuma baba bari mu buroko umucamanza yavuze ko ibyagezweho n'ubushinjacyaha nk'uko bubisobanura bitagaragaza impamvu n'imwe ikomeye yatuma bwana imena akomeza gukurikiranwa afunzwe busobanura ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu bwana joseph kagabo umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'umutungo kamere yagiye mu butumwa bw'akazi nduba mu mujyi wa kigali mu karere ka gasabo kugenzura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro binyuranije n'amategeko aho niho bavuga ko yaje gutahura ko hari ahashobora gukorerwa ubushakashatsi mu bucukuzi araza abibwira francis kayumba bakorana wo muri komite isuzuma iby'impushya zemera ubucukuzi muri icyo kigo ubushinjacyaha buvuga ko aba bagabo bombi basabye aba bagore babo gushinga kampani y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bise jdj kampani mu mazina yabo jovia diana na joseph ibari gutsindira amasoko kandi ko wahoze ari minisitiri vodimena bamubwiye ko ari abagore babashyiraho imikono mu buryo bunyuranije n'amategeko umucamanza yavuze ko nta kigaragaza ko bwana imena yasinye iryo teka azi neza koko ko iyi kampani ari iy'abagore b'abagabo bakorana yavuze ko amateka imena yasinyaga akiri umutegetsi yabaga yabanje gushyirwaho imikono na bagenzi be bigaragaza ko yubahirije amategeko yavuze kandi ko nta kimenyetso simusiga kigaragaza ko hari indi kampani yatwiganiye isoko ihanganye na JDJ kampani iraryimwa kuba harabayeho ihinduranya rya JDJ kampani na KNM kampani ibi nabyo umucamanza yemeje ko inyandiko zigaragaza ko byanyuze mu mucyo ibaruwa ya Biryarima Michel bivuga ko yagiraga inama imena ko atakwemeza iri hinduranya umucamanza yemeje ko nabyo ubwabyo bitagaragaza ko yageze muri minisiteri y'umutungo kamere uyu wahoze ari minisitiri ngo ayirengagize nicyo kimwe no kuba ubushinjacyaha bumurega ko yimye ibyangombwa nyaruguru agromining company byo gucukura amabuye y'agaciro ibi nabyo umucamanza yavuze ko bigaragara ko byakozwe na minisitiri stanislas kamanzi mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri evoda ataragera mu mwanya aregerwamo ibyaha nyuma yo gusesengura izo mpamvu n'izindi umucamanza yategetse ko ahita afungurwa agakurikiranwa ari hanze byari ibyishimo bitagira akagero ku ruhande rw'abavandimwe ba imena ari n'umubabaro ku ruhande rw'abavandimwe b'abakozi bakorana abo ni joseph kagabo na francis kayumba bakora mu kigo cy'umutungo kamere umucamanza avuga ko kuba kagabo yaragiye mu butumwa bwo kugenzura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yava akagira inama kayumba n'abagore babo gushinga kampani ya jdj mu mazina yabo jovia diane na joseph ibi bitera ugushidikanya gukomeye kandi ko no kuba mu nyandiko mvugo abagore babo baremeje ko iyi kampani iri mu mazina yabo ibyo ubwabyo bigishidikanywaho kuba kandi kayumba yaremeje ko jdj kampani yahaga knm y'abavandimwe ba hafi mu miryango nabyo bigize impamvu ikomeye yo gukurikiranwa bafunzwe mu nyandiko mvugo z'abagore baba bakozi b'ikigo cy'igihugu cy'umutungo kamere bemeje nabo ko abagabo babo babafashije kubona ibyangombwa umucamanza yanzuye ko aba bagabo bombi baba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu mu gihe iperereza rigikomeje kubakorwaho ategeka ko kandi uwahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umutungo kamere akurikiranwa ari hanze bije bigwa mu busabe bwa evodimena n'abamwunganira bavuga ko basanga nta mpamvu yo gukurikiranwa ari mu buroko metre boniface nizeyimana umwe mu bamwunganira yashimye iki cyemezo cyakiriho ko cyaje gikuje amategeko twarasabye ko ko arengana ahantu ararenganuwe ariko agiye gukurikiranwa ari hanze oya ntabwo bivuze ko kimuhama nabwo ni perezida wiza ariko nta bigaragaza ko kimuhama ntacyo dufite rwose ntacyo ni umwere ni umwere kugeza ubu ni umwere ariko ataje mu gitondo nta kiruhuzo utari bwatanzwe ibi byaha by'itoneshwa inyereza ry'umutungo wa leta bikunze kuvugwa mu butegetsi ariko nanone bikagaragara gake mu nkiko bwande vodimena w'imyaka mirongo itatu n'ibiri y'amavuko ni umwe mu bageze muri guverinoma bakiri bato yayigezemo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu afite imyaka makumyabiri n'umunani ayikurwamo mu mpera za bibiri na cumi na gatandatu akaba agira ubusa ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu radiyo ijwi ry'amerika i washington dc abakenyezi n'abakobwa mu burundi bifuza ko boserukirwa mu biganiro bibereye arusha bihuza abarundi ishyirahamwe ryabo mouvement de femme efie du burundi pour le respect de la constitution et de l'accord de paix d'arusha ryashikirije urwandiko ibiro by'umuhuza risaba ko umuhuza iyo batumira maze bagaserukirwa madame vestine mbundagu atwara iyo shyirahamwe akaba avuga ko badakwiye kwibagirwa kuko aribo bahura n'amabi menshi haba gupfakara guhungana no kurera abana basizwe n'intambara amajwi ya madamu vestine mbundagu twarungikiwe n'umumenyeshamakuru wacu Pierre claver niyo nkuru ari arusha twebwe abakenyezi n'abigeme b'abarundikazi twarakurikiraniye hagufi iyo ibibazo by'ibirundi byazananye turabona yuko aho haje abanyepolitike batari bake mu biganiro twarabonye ko atabakenyezi barimo harimo abakenyezi babiri ku batumire barenga bashyika mirongo itatu na batatu muzi akamaro abakenyezi bamaze nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere abagabo n'abakenyezi batagiriye hamwe ibyo kutubwira ko hazoboneka umwanya hanyuma w'abakenyezi twebwe tuvuga tuti dusaba umuhuza ko atagikorwa na kimwe nk'uko ingingo y'igihumbi kimwe n'amajyana atatu na mirongo ibiri na gatanu y'inama nkuru y'umutekano yo ku isi ibivuga ko atantambwe n'imwe ishobora kubaho mu bijyanye n'ibikorwa byo kurondera amahoro abakenyezi batarimo kandi abakenyezi baserukiwe bimwe bibereye inyishu umuti wose twotora utogwe abagabo n'abakenyezi turi kumwe n'ubundi gihugu kigizwe n'abagabo n'abakenyezi murabiba iyo hari intambara abakenyezi cyane cyane nibo babona inkurikizi mbere ubu hano bibabwira n'ubu murabona aho tugeze n'abatahunze muzora mu mpunzi nyinshi n'abakenyezi n'abana n'abatahunze iyo inzara iteye n'abakenyezi n'abana babara cyane umugabo aragenda gusoma ntagaruka nicyo gituma abakenyezi ibyo tubona dutegerezwa kugira uruhara runini rukomeye cyane tukumviriza ibyo abanyepolitike bavuga tugafasha no mu gutora umuti tugatanga n'intererano turatanga intererano tukongera tugafasha mu gutora umuti kuri ibyo bibazo byose biri ko biraba mu gihugu ni uko twifuza ko atantambwe n'imwe muri ibi biganiro byo kurondera amahoro ku burundi yoba abakenyezi n'abigeme b'abarundikazi badaserukiwe bimwe bibereye kugira ngo bagire uruhara ejo mu ngingo zose zizofatwa mu nyinshi bazotora bazobe bakurikirana ibyo bazi kandi bari hamwe n'abagabo mu kubishyira mu ngiro mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abanyagihugu bagizwe n'imiryango irenga amajana indwi bo mu kigwati ca kagaragara kiri hafi y'ikibira cimeza ca rukoko muri komine gihanga y'intara ya bubanza batanguye kuva muri ico kigwati ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika evariste nzikobanyanga Basha, ibintu ubwo ni nkikiza ntavyo twari tumenyereye kandi nta n'ivyo tuzi mugabo kimwe cyo twaheruka ngaha anyu bwa mbere batwirukanse turi mu kigwati cakagaragara kiri hafi y'ikibira cimeza ca rukoko ni mu burengero bw'intara ya bubanza ababa muri ico kigwati bamwe muri bo bazindutse basambura amazu yabo bavuga ko ku wa mbere w'indwi iheze babwiwe ko gutangura kuva muri ico kigwati ari kuri uno wa mbere ku gushaka kwabo nk'uko uno twasanze ariko akora amabati ku nzu yiwe yabibwiye ijwi rya amerika amaze kutugabisha ntazosanga inzu n'imwe iyo azosanga ngo ni ugusenyurira hasi rero umwisho n'uwanyuma uyu munsi kugira nsambure nanze gukubitwa inkoni kandi ntazi n'abandi bamaze gusamburirwa ntazi ntiza gusambura ubu noneho twumvise ngo n'ubuseruka hariya ku ikaburimbi ngo ni ukumuha igiti icyo rero ni igitangaza rero uno mukenyezi nabo nyene avuga ko yabuze ayacira n'ayamira kubera iyo ngingo ntabanduka yo kubirukana ngaha mu kagaragara avuga ko basabwe kuhava ku bushake bwabo ubutazobikora akazohakurwa ku nguvu buramatare yaraje ngo gushika ku munsi wa kabiri ngo ntagire umuntu n'umwe tuzosanga ngaha muri kagaragara ngo tuzosange ngo mwahavuye ngo gushika ku wa kabiri mutarasambura ngo tuzozana igisirikare n'igipolisi ngo kiba ari ico kisambura bamwe muri abo banyakagaragara bahisemo gukinjura kuri uno wa mbere bafashe inzira igana hafi y'ibiro vya zone buringa ahaharurwa abarenga ku ijana ku muhingamo w'uno wa mbere uno mugabo yabwiye ijwi rya amerika ko agiye kwaka indaro ku bagenzi rero twavuze ati aho twirinda kurenga rijya tegeko turyemere turyubahirize twarubahirije vrema ubu turagiye kwangara ntitugire iyo tuja ntawe twizigiye wumva abafise abagenzi hirya no hino hari ugenda agakoma amashi niyo aronka umubanyi akamwekaho ajyame ku mwana uyu munsi ku- kubera aza ari umubyeyi w'umunyakigongwe ahaza bagiriwe ubuntu abatabafise nabo urumva ni uguhoyera n'aho abo banyakagaragara basa n'abagondojwe kuva muri ico kigwati kiri ku nkengera z'ikibira cimeza ca rukoko hari abakivuga ko ariho bavukiye uno mukenyezi asaba ko yoronswa ahandi ho kuba we nabo bahora babana amatongo yacu tuyafitiye ngaha nubwo bavuga ngo ni ikigo cy'ibikoko aho ibambewe hari igipande cy'ibikoko n'igipande cy'imihana none twebwe duca tuja hehe nyimba babona yuko tutari abanyagihugu perezida nyakubahwa nyimba abona yuko tutari abantu yi- yi- twamutoye aratwereka ahandi tuja nyimba abona yuko twamutoye araduha n'ahandi tuja niwe azi azotujyana ubu tugiye gupfa n'abana abakecuru ubuhinja mwibarabara ibyo tujya tubitaye iwacu tugiye turayerera banyakuba nimurabe mutugeragereze ivyo biruhuko mu gihe mu nama y'umutekano yo kw'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri turimwo mu nama y'umutekano yo kubasigurira ko bategerezwa kuvaho mu kagaragara buramatari w'intara ya bubanza yari yabijejeje ko bazoca babaronderera ahandi baba iyo mvugo yahavuye ihinduka ku munsi wa mbere w'indwi iheze inyuma ya rusansuma rwakozwe n'abajeje intwaro na buramatari tarasisi niyonga barimwo basanze abo banyagihugu baje bava ahandi nk'uko uwo mutegetsi abivuga ku bijanye n'iyo abo banyagihugu baca baja buramatari w'intara bubanza yabwiye ijwi rya amerika ko babasabye gutumbera mu makomine y'intara zitandukanye baje bavamwo imbere yo kugerera mu kibanza uwo mutegetsi avuga ko gikingiwe i bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu ijwi rya amerika rirabashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika zirabandanya igikorwa ziyemeje cyo gukingira umwidegembyo w'abari mu madini agizwe n'inkehwa ibigwati kimwe n'imico kama yabo nax times umuhanuzi adasanzwe wa amerika ku banyamadini b'inkehwa mu bihugu vya aziya avuga ko igikorwa cyo gukingira abo bantu ari ikintu gihambaye ku migenzo n'imico y'abanyamerika times avuga kandi ko ico gikorwa gihambaye nko mu bihugu nka siriya na irake aho abagwanyi b'intagondwa za daesh ziriko zigerageza kuzimanganya ibimenyetso biranga kahise iterambere n'ibihe isi yagiye iracamwo avuga ati in that work, we saw where Daesh was committing genocidal acts against Christians, Yazidis, and Shia Muslims. At the same time that they were killing people, they were also trying to erase any evidence that they ever existed, destroying their churches, their mosques, their cemeteries. And if we were going to defeat Daesh militarily, we also need to take steps to protect the places that matter to these people that they're also trying to exterminate. And so from that work, we started focusing on protecting the cultural heritage of religious minorities.
turiko turarangura ibikorwa byo gukingira ibiranga ako kahise twabonye amakuru y'aho daesh yariko ihanahana amakuru yerekeye ibikorwa by'ihonyabwoko ku bakristu abo mu bwoko bw'abayizidi n'abayisilamu b'abashiya aho ni mu gihe bari basanzwe bariko barica abantu bongera bazimanganya ibimenyetso byose by'uko bigeze babaho abo bagwanyi barasenyagura amashengero y'abakristu n'imisigiti n'ibibanza byabo by'amaziko times ati there was a training that went on in northern Syria where churches were trained about how to stack sandbags in front of ancient frescoes and murals so that if a uh, mortar shell were to land, the explosive force would be dissipated by the sandbags, it wouldn't hurt the mural. And they had these very striking before and after pictures of a room full of sandbags. The bomb tragically hit, the sandbags are exploded, but the mural is fine.
nitwaba tugiye kurwanya daesh mu buryo bwa gisirikare dukwiye gufata ingingo yo gukingira ibibanza biriko birasenyagurwa kandi bifitiye akamaro gakomeye kuri abo bantu bariko baricwa ku bw'ivyo rero twatanguye ibikorwa biraba imico kama y'abanyamadini b'inkehwa ubushikiranganje bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bwifatanyije n'ishirahamwe rya amerika rijejwe ubumenyi mu ntumbero yo gukorana n'abanyamadini b'inkehwa barabashikiriza imyimenyerezo n'inyigisho zerekeye uburyo bwo kubungabunga ibibanza ibikoresho n'ibindi bintu vyerekana imico kama yabo igeramiwe kandi ibintu biba bifise akamaro gakomeye kuri bo nk'uko times abivuga bumwe muri ubwo buryo bwo kubikingira buroroshe ariko buri n'akamaro times avuga ati hari imyimenyerezo yatanzwe mu buraruko bwa siriya aho abanyamashengero bigishijwe uburyo bwo gukingira amasanamu acafye ku mpome z'amashengero yabo hakoreshejwe imifuko y'umusenyi mu gihe c'ibitero ibicapo biba biri ku mpome ntivyononekara aba bantu bahawe imyimenyerezo bari bafise amasanamu y'uruhome imbere y'igitero n'amasanamu y'inyuma yaho aho iyo mifuko y'umusenyi yaturika ariko ibicapo biri ku ruhome ntacyo vyabaye muri iyo myimenyerezo barigishijwe uburyo bwo gukingira ibikoresho ndangamico mu kubifata amasanamu akabikwa mu vyuma vya ordinateur kure y'aho hantu biba biri ishirahamwe the smithsonian institute yaratunganije ibikorwa vyo kwigisha ubwo buhinga abanyagihugu mu ntara ya erbil muri iraq umuhanuzi adasanzwe times avuga kandi ko ibigwati vy'abo bantu bisangiye ibitari bike mu mico kama n'idini ariko hakabamo n'ibindi bintu bimwe bimwe buri mugwi utandukaniye ko rero ati bashobora gusubizwa mu karere kamwe iyo ivyo basangiye mu mico kama bibungabunzwe
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubateguriye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tukaba tubifurije kugira ibihe byiza no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.